Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu Kigali na FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda Kisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mbwiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare biriya bintu byo guhindura no gushyiraho abasirikare mu myanya itandukanye kandi bigakorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa mu buryo busa nk'aho ari ikivunge biri mu rwego rwo gukaza umurego mu ntambara zihari
uyu ni umunyamategeko w'umunyekongo w'umunyamurenge emile muhizi rembanye manikirwa gihoraho mu amavugurura cyangwa guhindwa kw'abasirikare mu nzego ni igikorwa gihoraho mu bihugu byose
uwo nawe ni pasiteri sebatware kiyana umunyekongo w'umunyamurenga akomoka mu buseruko bwa kongo aba mu gisagara cya dayton muri leta ya ohio muri leta zunze ubumwe za amerika leta ya amerika ishobora guhagarika imwe mu mirimo yayo kubera abagize inama nshingamateka batashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha abategetsi bakomeye ba leta ya amerika bari i damascus umurwa mukuru wa siriya kubonana n'abayobozi bashasha b'ico gihugu aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntiyagira aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga amajana indwi bishwe mu ifatwa rya el fashir ya leta ya Darfur yo mu buraruko aho ni muri Sudani guhera mu kwezi kwa gatanu ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi uwo muyobozi yasabye abitwara gisirikare b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF kurekura uwo mujyi mu itangazo komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko ifatwa ry'uwo mujyi n'imirwano idahwema byangiza ubuzima buri munsi ku rwego rwo hejuru yakomeje asobanura ko ibintu nk'ibyo bihangayikishije bidashobora gukomeza ko ingabo za RSF zigomba kuharekura ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu byagaragaje mu nyandiko ko abasivili byibura magana arindwi mirongo inani na babiri bapfuye kandi ko abandi barenga igihumbi n'ijana na mirongo ine na batatu bakomeretse guhera mu kwezi kwa gatanu ibyo biro bitanga ibimenyetso bishingiye ku biganiro n'abahunze ako karere ibyo biro byavuze kandi ko ibitero nk'ibyo byibasira abasivili bishobora kugera ku rugero rw'ibyaha by'intambara impande zombi zagiye zihakana kwibasira abasivili kandi zagiye zitana ba mwana mu bijyanye n'ibitero byakorewe El Fashir no mu bice biyegereye El Fashir ni umwe mu mijyi yabaye isebaniro hagati ya RSF n'ingabo za Sudani n'abafatanya nazo barwanira kugumisha ikirenge mu ntara ya Darfur indorerezi zifite ubwoba ko intsinzi ya RSF ishobora guteza ukwihimura gushingiye ku moko nk'uko byagenze mu burengerazuba bwa darifuru umwaka ushize
urakoze eugenie abategetsi bakomeye ba leta ya amerika bari i damasc umugwa mukuru wa siriya kubonana n'abayobozi bashasha b'icyo gihugu diane nini nahazwa arabandanya iyi nkuru ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu bwavuze ko intumwa za amerika ziri muri siriya ari barbara leaf ajejwe igice c'uburasirazuba bwo hagati y'isi muri ubwo bushikiranganji roger carstern intumwa idasanzwe ya president joe biden ku bijanye n'imbohe na daniel lubistin aheruka kuzezeshwa ibiraba abasiriya muri ubwo bushikiranganji abo bategetsi nibo ba mbere amerika irungitse muri siriya ibiganiro bazokorana n'abatembagaje ubutegetsi bwa bashar al assad navyo nyene bizoba bibaye ivya mbere bibaye amaso mu yandi hagati y'izo mpande zibiri bitegekanije ko baganira ku bijanye no kubahiriza agateka k'inkehwa zo muri ico gihugu amerika yifuza ko zironka ibibanza muri leta y'imfatakibanza izo ntumwa za amerika zitegekanya kandi kuzosaba amakuru mashasha ajanye n'umumenyeshamakuru austin tice afise ubwenegihugu bwa amerika yanyurujwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ari mu rugendo rw'akazi n'abandi banyagihugu ba amerika bose banyurujwe ku ntwaro ya bashar al Bashar al-Assad aheruka kuvanwa ku butegetsi bwa Siriya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika Matthew Miller avuga ko abo bategetsi bazokorana kandi ibiganiro n'abanyagihugu ba Siriya abari mu mashirahamwe yigenga abaharanira agateka ka zina muntu abaserukira ubwoko butandukanye bugize Siriya kugira ngo bumve ico bibaza kuri kazoza k'igihugu cabo n'ico babona Amerika yobafasha ku ruhande rw'indongozi nshasha za Siriya zigizwe ahanini n'umurwi wa Haya Tahrir al-Sham ukomeye mu ihuriro ry'abahoze ari abarwanyi batembagaje ubutegetsi bwa Siriya itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rivuga ko atankeka bazosaba Amerika kuvana uwo murwi ku rutonde rw'imigwi ikora iterabwoba urugendo rw'abategetsi ba amerika muri siriya ruje rukurikira urundi rwakozwe n'abategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero birimwo ubufaransa n'ubwongereza aha mukibuka ko ibihugu vyinshi vyo mu burengero vyari vyarahagaritse imigenderanire na siriya amerika yugaye ambasade yayo i damas mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ubufaransa nabwo nyene bwari bwarayugaye ariko muri ino ndwi bwarasubiye kuyugurura
kuri uyu wa gatanu kongere y'amerika iriko ikora ibishoboka ngo imirimo imwe ya leta ntihagarare inyuma y'uko abagize inama nshingamateka badashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kuri iyi mikoro turi kumwe na eugenie mukankusi waduha amakuru ya nyuma eugenie
fidele umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umurepublikani mike johnson yagerageje gutegura inzira byanyuramo kugira ngo imitwe yombi ibe yemeje ingengo y'imari mbere y'igihe ntarengwa ni ukuvuga saa sita z'ijoro kuri uyu wa gatanu ni ku isaha ya hano i washington dc johnson yabwiye abanyamakuru ku ngoro ya kongere capitol ati dufite gahunda dutegereje amajwi muri iki gitondo ejo kuwa kane abarepublikani batsimbaraye ku bya kera banze ibyo perezida watowe donald trump yari yasabye ibyo rero byari kongera tiriyoni tiriyoni na tiriyoni z'amadolari ku mwenda wa tiriyoni mirongo itatu n'esheshatu z'amadolari amerika ifite yashatse donald trump rero uzatangira imirimo ye tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha yaraye ashimangiye imvugo ye asaba ko igipimo cyo hejuru cy'imyenda ya amerika gikurwaho nubwo abayoboke b'ishyaka rye ry'abarepublikani mbere bari banze ko hongerwaho imyaka ibiri mu nyandiko rero ejo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ni mu ijoro ryakeye trump yasabye gukuraho icyo gipimo bitaba ibyo ntihagire icyumvikanwaho muri kongere y'amerika icyemezo rero kivuguruye muri rusange cyatuma ingengo y'imari iguma kuba tiriyoni esheshatu na miliyoni magana abiri z'amadolari y'amerika y'ingengo y'imari kugeza mu kwezi kwa gatatu iki cyemezo ni uko ikindi cyemezo ni uko miliyari ijana z'amadolari zashyirwa mu bijyanye n'ibiza ariko iyo ngingo ikuraho izindi ngamba zari zashyizweho kugira ngo abademokarate babashe gutuza ubu nibo bakigenzura sena na perezidansi ibindi byumweru bine biri imbere
urakoze eugeni turagushimiye mu gice cy'amazinga ya mayotte cyasinzikajwe n'igihuhusi cido abanyagihugu bashavuye biyamirije bongera bakomera induru perezida w'ubufaransa emmanuel macron igihe yagenderayo kuri uyu wa gatanu abo banyagihugu baridoze bavuga ko ibifungurwa n'amazi bitabashikiye mu kiringo kigira hafi y'indwi ni nyuma y'uko igihuhusi cido gisinzikaje ayo mazinga ari mu ibahari y'abahindi igihe perezida macron yariko agenzura ivyononekaye mu gice c'amazinga ya mayotte citwa tsigoni abahaba baridogeye ibura ry'amazi umwe mu baba muri ico gice yabwiye macron asemerera ko mu ndwi imwe macron yananiwe kuronsa amazi abanyagihugu abategetsi mu mazinga ya mayotte akukira ubufaransa bashoboye kwemeza ko abantu abantu mirongo itatu n'umwe bahitanywe n'igihuhusi cido yamara batangaje ko bafise impungenge ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora kuba barapfuye abakozi bajejwe gutabara ntibarashobora gushika muri bimwe mu bice vy'ayo mazinga vyasinzikaye kurusha ibindi perezida macron yarongereje ikiringo c'urugendo arimwo muri mayotte kugira amare umwanya munini kurushiriza agenzura ivyononywe n'igihuhusi cido yishuye avuga ko amazi azotangirwa ku biro vy'ubuyobozi bw'ayo mazinga yatangaje ko yumva ishavu no kutihangana kwabo kandi yabasavye kumugirira icizere mwandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri aderese zacu uh, kuri youtube yacu ig na facebook na voa radiyo yacu mu kanya uh, twerekeze mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini u rwanda rwatangaje kwikiza cy'umugera wa marbu cyarangiye mu gihugu jofre mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru minisitiri w'ubuzima mu rwanda sabe nsanzimana yatangarije abanyamakuru i kigali mu rwanda kuri uyu wa gatanu ko virusi ya marburg yarangiye mu gihugu ni nyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri umurwayi wa nyuma akize iyo ndwara mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri nsanzimana yavuze ko rwabaye urugendo rurerure ariko uyu munsi bikaba bibaye iherezo ry'icyo cyorezo cya marburg mu rwanda So Marburg is over according to WHO guidelines.
bityo rero marburg yarangiye hakurikijwe amabwiriza ngenderwaho y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms byadutwaye iminsi mirongo ine n'ibiri kuva umurwayi wa nyuma apimwe ntasanganwe virusi agasezererwa n'ibitabo mu ijoro ryakeye saa sita mu kadomo nibwo umunsi wa mirongo ine na kabiri wari urangiye ubwo rero turatangaza ko marburg yarangiye mu rwanda We declare Marburg over in Rwanda.
mu kwezi kwa cyenda nibwo u rwanda rwemeje ko abantu ba mbere banduye iyo ndwara iterwa na virusi kandi ishobora kwica bamwe mu bayanduye kuri uyu wa gatanu minisitiri w'ubuzima sabe nsanzimana yavuze ko hatangajwe abantu mirongo itandatu na batandatu bemejweho iyo ndwara cumi na batanu bapfuye naho mirongo itanu n'umwe bayikize
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare diane nini nahazwa araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu bahinduriwe imirimo harimo lieutenant general jules banza mwilambuwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'ingabo z'igihugu frdc general ciwewe songesha christian yahora muri ayo mabanga president felix cisekedi yaciye amugira umunyamabanga mukuru wiwe mu vya gisirikari yatwara ibiro bikuru vya gisirikare muri repubulika ya demokarasi ya congo kuva muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri general major christian ndayule nawe yahora atwara urwego rw'iperereza bamugize umukuru ingabo za Kongo zigwanira ku butaka General Major Jerome Chiko Chitambwe yahora ari cegera c'umukuru w'ingabo za Kongo akaba ari nawe yarajeje ibikorwa vya gisirikare ku rwego rw'igihugu n'ivyo guhasha umurwi wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru yagizwe umukuru w'ingabo z'akarere ka mbere ko kwivuna karimwo na Kinshasa itangazo ryasomewe kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu muri congo rivuga ko impinduka zabaye inyuma y'inama nkuru y'abagize leta vyabaye ngombwa ko iba kandi vyihuta impinduka zibaye mu buyobozi bw'igisirikare ca congo nizo za mbere zibaye zikomeye kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe umurwi wa m23 wasubira gukaza ibitero vyawo ni impinduka zibaye kandi mu gihe ingabo za congo biriko birazigora kwisubiza bumwe mu buce bw'i bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bariko baratera intambwe nini mu buseruko bw'ico gihugu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ribivuga akaba ari naryo ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko hambavu y'ubuseruko bwa Congo abagwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bariko kandi baratera intambwe nini mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru M23 ni gake muri kahise yateye intambwe mu bice vy'iyo ntara ariko ku bwa AFP kuri no nshuro abarwanyi b'uwo murwi basigaje ibirometero bigera kuri mirongo itanu kugira ngo bashikire igisagara ca butembo gifatwa nk'umutima w'ubudandaji bwa kivu ya ruguru intambwe nini bateye nk'uko afp ibandanya kubivuga bariko barayitera inyuma y'aho inama yari itegekanijwe kuba kuwa mungu w'indwi iheze hagati ya perezida wa congo felix cisekedi n'uw'u rwanda paul kagame isivye iyo nama yari kubera i rwanda ku murwa mukuru wa angola ihagarikiwe na perezida w'ico gihugu yagenywe n'ubumwe bwa afurika nk'umu muhuza mu matati u rwanda rufitaniye na kongo ivyo bihugu uko ari bibiri bikabandanya kwitana ba mwana ku catumye inama itaba
urakoze diane tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu frederic nkundikije avuganye n'abantu babiri bakomoka mu buseruko bwa congo baba hano muri amerika nabo ni pasteur sebatware kiana umunyekongo w'umunyamurenge akomoka mu buseruko bwa congo aba mu gisagara ca dayton muri leta ya ohio muri leta zunze ubumwe za amerika na metre mil muhizi umunyekongo w'umunyamurenge w'umunyamategeko aba muri leta zunze ubumwe za amerika baramubwira insiguro baha ingingo ya leta ya congo yo guhindura abategetsi bakomeye mu gisirikare
ntekereza ko biriya bintu byo guhindura no gushyiraho abasirikare mu myanya itandukanye kandi bigakorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa mu buryo busa nk'aho ari ikivunge ntekereza ko biri mu rwego rwo gushaka gu- gu- gukaza umurego mu ntambara zihari kubera ko kongo iri mu ntambara ah, n'u rwanda ariko u rwanda rukaba rudashaka ah, kugaragaza uruhare rwarwo noneho rugashaka kwitwikira M23 noneho muri uwo kwitwikira M23 ugasanga ntirushaka ko kwerura ko ari rwo rurwana ariko rimwe na rimwe bika- rukerura ubundi rugahakana bisubira inyuma bigenda bi- bihiriya noneho bigaragarira leta ya kongo ko intambara urugamba rutagomba guhagarara cyangwa se bagomba kurwitegura mwihweje umutekano muke muri mujya ntara ibibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu muribaza ko inyishu ishobora kuva mu ngwano ingwano niyo niyo nzira yonyine ya nyuma ishoboka kuko ikibazo cy'amahoro bisa nk'aho u rwanda rutabishaka ntirubikoze urebye nu- imi- imishyikirano bari bateguye ya angola yagombaga kuba mu gihe izi ordonance zari hafi gusohoka hari n'abavuga ko na kongo ifite uruhara hari impunzi ziri mu hanze y'igihugu kuva kera zitarashobora gutahuka ibyo byose si ibibazo bikomeye oya nta bibazo bikomeye kubera ko impunzi ziri mu rwanda ibihumbi n'ibihumbi zashatse gutaha u rwanda nirwo rwazirashe ntabwo ari kongo yaziniriye gutaha amarembo yari akinguye ariko noneho u rwanda rurazirasa ka- noneho ukibaza kurasa impunzi z'ikindi gihugu zishaka gutaha iwabo waba ushaka iki kana pasteur uh, sebatware kirana agira icyo avuze kuri iyo ngingo yo guhindura abasirikare ku bwanyu iyo ngingo ifite insiguro yihe uh, pasteur uh, sebatware kirana ya murakoze fredi iyi ngingo yo guhindura abasirikare mu gihugu ikintu rembanyuma ni ikintu gihoraho mu- mu- amavugurura cyangwa guhinduka kw'abasirikare mu nzego ni igikorwa gihoraho mu bihugu byose kuko igisirikare ntabwo kigira posite ziri pamanenti I- icyo ni ikintu cya mbere gisanzwe ijambo rya kabiri eh, ni uko umuntu ashobora kuyanaliza atekereza ko kubera yuko leta ya kinshasa yarigize igihe kirekire iri mu nda rero mu gihugu cyose kigeze igihe kirekire mu ntambara mu burasirazuba noneho kuba hari icyizere mu ntambara diplomatike bariko barwana yo kugerageza kuganira na kigali kugira ngo bashobore gukemura amatate kuko bari bategereje ku minsi cumi n'itanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri ko hagomba gusinywa sinyatire zo kuretira ingabo z'u rwanda zigasubirayo oyiventura ikarangira u rwanda rukanga kwitaba biragaragara yuko o, icyizere kinshasa yari ifite yuko iyi- ikibazo kiri hariya mu burasirazuba cyakemuka mu buryo bw'ibiganiro mu mahoro mu buryo bw'ipolitike bitashobotse bashaka kugira ngo bakore ivugurura kugira ngo habeho ndetse amaraso mashya kugira ngo bashobore kurwana iriya ntambara bayikemure mu kibazo cy'u- ku ngufu kuko ubundi mu ntambara haba faze zitatu ku rwego ruri strategi- eh, ruri strategike hariho u- urwego rwa politika arirwo kudiyaloga ariko kuganira kuri koze byananirana hakaza faze ya kabiri yitwa preparation ariyo yo guprepara amahanga kwerera amahanga yuko uruhare rwabo mu gukora ibyo bagomba gukora byose kugira ngo ibibazo bikemuke bitashobotse noneho bakaza muri faze ya gatatu ariyo tugezeho ubu nyine ariyo faze ya execution ni ukuvuga ngo kongo igomba gukora ibishoboka byose ingabo z'u rwanda zikava ku butaka bwayo emidenti ariya amagurupe harimo ashyigikiwe n'u- na- na leta y'u rwanda zigakurwaho hagakoreshwa imbaraga z'umurengera ku kiguzi icyo ari cyo cyose kigomba gutangwa kugira ngo hariya hantu haboneke umutekano ariko sebatware hariho abahinga mu byerekeye amahoro n'umutekano bavuga ko iyi ngwano idashobora gukemura mu buryo burebure ikibazo cy'umutekano muke cyangwa cy'ingwano aho muhavuga kwiki ndabyemeza yuko intambara ntabwo zikemura ubundi iyo tuvuga intambara ubundi twebwe abaturage mu buryo rusange twumva yuko intambara ari amabomba ari ugufatwa kw'imijyi ariko ubundi intambara ni koze ni impamvu yatumye ziriya ni konsekansi arizo twebwe tuza kureba amaese tukayita intambara ariko intambara ni koze ituma leta y'u rwanda iza muri kongo ifite ishingiro bakagombye kwikemura mu buryo bw'ibiganiro ni ukuvuga ngo intambara ntizigomba gukomeza kubera ku butaka bwa kongo zigomba no kubera no ku butaka bw'u rwanda nimba ari ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi bagomba kubyikemura mu buryo buri politiki cyangwa u rwanda rukerura rukaza ku mugaragaro noneho itorero rizandika nimba ari ubutaka bwo mu burasirazuba bwa kongo bakabutwara cyangwa nimba ari abatu bavuga bo mu burasirazuba bwa kongo cyangwa nimba ari fdlr ntako kongo itagerageje gukora amarelasiyo bilaterale na leta y'u rwanda gukora ikibazo cya fdlr kugira ngo bikemuke ni ikibazo kigomba kuja muri procedure ntabwo option yo kuzana M23 yuko igomba gusinya amasezerano na Congo ngo igomba kuganira na Congo kandi n'u Rwanda narwo rutemera kuganira na, na FDLR kuko bose ari abateroriste uko babita
ijwi rya amerika rirashimiye pasteur sebatware kiyana na metre emile muhizi ku kanya bahaye ijwi rya amerika ku kuganira nabo
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc kongere ya leta zunze ubumwe za amerika iriko iriga integuro y'itegeko ryo gukingira abana ku mbuga ngurukanabumenyi abaharanira ubwigenge bwo kuvuga icyo ushaka bafise impungenge ko iryo tegeko rishobora kuzoba ryihishijemwo umugambi wo kuniga ubwo burenganzira bwo gutangaza ikiri ku mutima mugenzi wacu thomas kamirinda yaduha ibindi kuri iyi nkuru iyi nteko ishinga amategeko congress ishigaje ibyumweru bibiri gusa kugira ngo irangize manda yayo ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere kugiye kuza abasenateri barangije kwemeza umushinga w'itegeko ryakwitwa kids online safety act n'amajwi mirongo cyenda na rimwe kuri atatu barasaba umutwe w'abadepite nawo kuwutora mbere y'uko uyu mwaka urangira umushinga wo ku ikubitiro wageze muri sena mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri wanditswe na senateri marsha blackburn wo mu ishyaka ry'abarepubulikani afatanyije na senateri richard blumenthal wo mu ishyaka ry'abademokarate itegeko rirengera abana mu by'ikoranabuhanga rya mbere na mbere ryagiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ariko icyo gihe za facebook na za iphone byari bitarabaho abakiri bato bari hafi kuva mu bugimbi n'ubwangavu nabo bari bataravuka ubushakashatsi bwerekana ko muri iki gihe abana bari hagati y'imyaka umunani na cumi n'ibiri y'ubukure bamara byibura amasaha atanu ku munsi kuri telefone cyangwa mudasobwa naho ingimbi n'abangavu ni ukuvuga abana bafite imyaka cumi n'ibiri kuzamura bo bamara byibura amasaha umunani ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zimwe mu ngaruka n'ibibazo byo mu mutwe byikubye inshuro ebyiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe hafi kimwe cya gatatu cy'abangavu bavugaga ko batekereza cyane kwiyahura muri disikuru yabwiye bagenzi be bateranye senateri marsha blackburn yaravuze ati we have laws in the physical space that protect dufite amategeko abuza abana kunywa inzoga n'itabi abarengera mu birebana n'imbunda ubusambanyi n'amashusho y'urukozasoni ariko nta mategeko ahari abarengera mu by'ikoranabuhanga
iri tegeko rirengera abana ku mbuga nkoranyambaga ryitwa kids online safety act niriramuka ritambutse rizashyiraho ingamba sosiyete z'ikoranabuhanga zigomba gukurikiza kugira ngo zikumire ibyo ari byo byose bishobora kugirira nabi abana ingimbi n'abangavu birimo ubutumwa bubashishikariza urugomo kwiyahura kurya nabi kwishora mu biyobyabwenge itabi n'amayoga asindisha n'ubusambanyi zagomba kandi gushyiraho ingamba zidatuma abato bahora ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi benshi cyane cyane abafite abana bagize ibibazo cyangwa biyahuye biturutse ku mbuga nkoranyambaga n'imiryango myinshi idaharanira inyungu irimo iharanira uburenganzira bwa muntu n'iy'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe bashyigikiye cyane kids online safety act nyamara hari abasanga rishobora kubangamira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ni nka richard manning perezida w'umuryango udaharanira inyungu witwa americans for limited government bishatse nko kuvuga ngo abanyamerika baharanira guverinoma iciriritse yavuganye n'ijwi rya amerika ku ikoranabuhanga rya zoom
sinizera abakozi ba guverinoma ntibashobora kuba abasifuzi batabogamye kubera iki kubera ko ari abanyapolitiki twabonye uko byagenze igihe abanyapolitiki bahindura disikuru intwaro bishobora guteza ibyago niyo mpamvu bikwiriye guhagarara niyo mpamvu tugomba gushaka inzira nziza n'ingamba nyazo zo gushyira iri tegeko mu bikorwa
imbere ya bagenzi be senateri richard blumenthal we yasobanuye ko nta kibazo itegeko riteye ku birebana n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka
nta ngingo n'imwe iri muri iri tegeko ikumira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ntirishyiraho uburyo bwo gufunga ubutumwa kugira ngo budatambuka ku mbuga nkoranyambaga ni amahitamo gusa riha abana kwihitiramo riha n'ababyeyi kwihitiramo uburyo bwo kurinda abana babo
zimwe muri sosiyete z'ikoranabuhanga zikomeye nka microsoft snap na x yahoze ari twitter zasinye ko zishyigikiye iri tegeko naho meta nyiri facebook na google ntiziryemera
mu kanya turasezerana mu biganiro twari tubafitiye muri aka kanya yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga amajana indwi bishwe mu ifatwa rya el fashir ya leta ya darfur yo mu buraruko muri sudani guhera mu kwezi kwa gatanu abategetsi bakomeye ba leta ya amerika bari damasco umugwa mukuru wa siriya kubonana n'abayobozi bashasha b'icyo gihugu mu gice cy'amazinga ya mayotte cyasinzikajwe n'igihuhusi cido abanyagihugu bashavuye biyamirije bongera bakomera induru perezida w'ubufaransa emmanuel macron igihe yahagendera kuri uyu wa gatanu naho kuri uyu wa gatanu kongere ya amerika iriko ikora ibishoboka ngo imirimo imwe ya leta ntihagarare inyuma y'uko abagize inama nshingamateka badashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushyira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu u rwanda rwatangaje ko ikiza c'umugera wa marburg cyarangiye mu gihugu perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare aha rero niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye tongere tubabwire ko inama nshingamateka kongere ya amerika iriko iriga integuro y'itegeko ryo gukingira abana ku mbuga ngurukana bumenyi abaharanira ubwigenge bwo kuvuga icyo umuntu ashaka bafise impungenge ko iryo tegeko rishobora kuzoba ryihishijemo umugambi wo kuniga ubwo burenganzira bwo gutangaza ikiri ku mutima radiyo ijwi rya amerika i washington dc aha rero niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye dushimire abadufashije kuyategura abakurikiranye aya makuru bose ngaha rero kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyo ngabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije yacizwe hamwe na nadia taha tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu murimo mu mirimo muri mwo tubifuriza no kugira wikendi nziza mu banyu mugire ibihe byiza